iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa gatanu itariki imwe z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri studio washington dc muri kumwe na oriyane tangishaka nanjye edi rwemanda baramukije kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu
ese ko kiba wizihiza kuko bazi ko indepandansi yariho ikoreshwa nabi bawizihiriza kuko bazi ko batari indepandansi none zo uzizihiza iminsi ibiri birashoboka uwo ni pasiteri ezra mpyisi yahoze ari umujyanama w'umwami kigeri wa gatanu ndahindurwa avuga ku bwigenge bw'u rwanda ni mu kanya gato mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru yerekeye icamwo kubiri ry'umuhari utavuga rumwe na leta y'u rwanda rnc turabashikiriza kandi amakuru avugwa hirya no hino ku isi harimwo igitero c'iterabwoba cyagizwe mu buraruko bwa kenya mugume ku maradiyo yanyu duhere amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri kenya uno munsi wa gatanu abantu bashika kuri batandatu bahitanywe n'igitero cyakozwe ku modokari imidigo ibiri yunguruza abantu muri kenya hafi y'umupaka na somaliya umukuru w'igipolisi joseph bionet avuga ko igipolisi cashitse aho icyo gitero cyabereye kihasanga abantu batandatu barashwe bionet yavuze kandi ko ibikorwa vyo guhiga bakoze iryo terabwoba byatanguye abasivile bane n'abajejwe gucungira umutekano babiri nibo bakekwa kuba bahitanywe n'icyo gitero kandi ko abandi bantu babiri bahakomerekeye ikindi gitero nk'icyo cyakozwe mu kigwati kigizwe ahanini na ba ntahonikora mu buraruko bushira ubuseruko bwa kenya n'abagwanyi ba el shabab uwo uwo mugwi ukaba ari umugwi w'iterabwoba ukorera mu gihugu cya somaliya haciye umunsi umwe wonyine habaye ikindi gitero gikomeye cyagizwe ku muduga wunguruza abantu muri somaliya gihitana abandi bantu mirongo ibiri ishyirahamwe mpuzamakungu onu ritangaza ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bateshejwe ingo zabo mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria aho abagwanyi ba boko horamu batekeje inganda bageramiwe n'ibibazo bikomeye byo gufungura nabi kuba kuba haheze igihe habonetse agahengwe muri ako karere biriko birafasha abagira neza gushobora gushika muri ako karere kari kigaruriwe n'intagondwa z'abagwanyi b'idini rya isilamu akarere katari gato k'intara ya borno state mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria kari icibare ca boko haram aho atabagira neza bashobora kuhatumbera inyuma y'aho uwo mugwi ufashe ubutaka bunini bw'ako karere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane umuvugizi w'ibiro bijejwe ibikorwa byo gutunganya imfashanyo jean lerke mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu avuga ko abakozi b'ibyo biro bamaze kuhashika basanze abantu babayeho mu buryo buteye agahinda ati kandi abantu barenga igice cy'umuriyoni barakeneye imfashanyo z'imfungurwa mu maguru masha radiyo ijwi rya amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya kuri uno munsi wa gatanu abantu ibihumbi n'ibihumbi bari buzuye amayeri y'igisagara cya hong kong mu myiyerekano mu gihe wari umunsi wo kwibuka imyaka cumi n'icyenda icyo gisagara gikuwe ku ntwaro y'ubwongereza kigashigwa ku buyobozi bwa leta y'ubushinwa naho hari abategetsi batari bake n'abanyagihugu bagera ku gihumbi bari bitavye ivyo birori vyo kuduza ibendera ry'igihugu c'ubushinwa uh, ahitwa golden bahwina square ikindi gitigiri eh, kibaruta cari citavye imyerekano igizwe n'urugendo rwo kugwanya uwo musi abanyagihugu batari bake baba mu gisagara ca hong kong baragwanya ubutegetsi bwa leta y'ubushinwa bakabona kandi ko umukuru w'icyo gisagara luang chuing ashigikiye ubutegetsi bwa leta y'ubushinwa buri ku mugwa mukuru wa beijing insinzi y'abanyagihugu biyamirije iyibukwa ry'uwo munsi baha imyerekano bagira ibyivugo bati kugwanya Liweng ntazokongere gutogwa ikindi kiringo kwerekana agashavu dufise kubona hong kong yarimwe ubwigenge handi naho sentare nkuru y'igihugu cya austriche yafuse amatora yabaye mu kwezi kwa gatanu inyuma y'aho umugambwe utavuga rumwe na leta w'uwitwa norbert hofer ushikirije sentare ibirego bivuga ko ayo matora atisunze amategeko muri ayo matora mu kwezi kwa gatanu umugambwe wa hofo hofer wari watangaje ko watsinzwe amatora ubuze amajwi make cyane umukuru wa sentare ijejwe ubwirizwa shingiro gerard holzinger niwe yatangaje iyo ngingo ya sentare kuri uno munsi wa gatanu iyo ngingo ya sentare yatangajwe kuri uno munsi wa gatanu ihagarika umugambi wo gushikiriza icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu uwitwa van der bellen mu birori byari bitegekanijwe kwi- byari bitegekanijwe kuba ku itariki umunani z'uku kwezi kw'indwi amatora mashasha y'umukuru w'igihugu muri austriche ategekanijwe kuba mu kwezi kw'icen- kw'icenda cyangwa ukwezi kwa cumi k'uyu mwaka muri ko mwumva radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda tuvugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya email ni radiyo yacu arobaze gmail no kuri facebook cyangwa twitter turi kuri voa radiyo yacu site yacu ya interineti ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere ku mugambwe utavuga rumwe na leta y'u rwanda rnc yacitsemo kubiri mugenzi wacu edi gwema aratubwira ibindi kuri iyi nkuru ishyaka ritavuga rumwe na leta y'u rwanda rikorera mu mahanga rnc ihuriro nyarwanda ryacitsemo ibice hagati y'abakurikira dogiteri teogene rudasingwa wari usanzwe ari umuhuzabikorwa w'iryo shyaka na generali kayumba nyamwasa mu itangazo yashyize ahagaragara rigaragaza bimwe mu bibazo abagize iryo shyaka bamazemo iminsi rudasingwa yavuze ko bibaye ngombwa ko ihuriro nyarwanda rnc ryivugurura mu mizi kugira ngo rigarure agaciro karyo no kwizerwa rikaba ryafashe izina ry'ihuriro rishya impamvu nyamukuru ishobora kuba ariyo pfundo yo gucikamo ibice kwa rnc ngo ishobora kuba amatora y'abagize biro politike ateganyijwe mu kwezi kwa munani uyu mwaka bwana rudasingwa mu itangazo agaragaza ko icyemezo cyo kujya mu matora cyafashwe hutihuti hatabanje ibiganiro bikemura impaka zikomeye zibangamiye ishyaka nk'uko tubikesha itangazo radiyo ijwi ry'amerika ifitiye kopi abagize ihuriro rishya bashyizeho komite mfatakibanza igizwe na dr teogene rudasingwa joseph ngarambe na jonathan musonera iyo komite izaba ishinzwe gukurikirana ibikorwa byose by'ihuriro rishya mu gihe cy'iminsi itarenga mirongo itatu iryo tangazo kandi rivuga ko bitandukanije na generali kayumba nyamwasa n'abayoboke be na bamwe mu bagize biro ya komite nyobozi bahisemo gukurikira ibyo ngo yishakiye radiyo ijwi ry'amerika yagerageje kuvugana n'abo bagabo bombi ariko ntirashobora kubabona ku matelefoni yabo kugeza ubu
ahandi naho tuvuye mu rwanda tukajya mu burundi uyu munsi itariki ya mbere y'ukwezi kwa kw'indwi u rwanda n'u burundi bwu- bwujuje imyaka mirongo itanu n'ine y'ukwikukira ibi ibyo bihugu byombi byikukiye ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na kabiri mu burundi uwo munsi wahimbajwe mu ntara zose mu rwanda naho uwo munsi ntiwahimbajwe ku rwego rw'igihugu kuko utavuga ko rumwe- rutavugwa ko rimwe ariko umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa yagendeye mutama pasteur ezra mpyisi yigeze kuba umuhanuzi w'umwami kigeri wa gatanu ndahindurwa mutama mpyisi atangura asobanura uko ukwikukira kwabonetse mu gihugu cy'u rwanda
none se ubwigenge kayibanda niwe wawurwaniye byose barabizi yararurwanya ahubwo ndetse bwarwanye n'ababirigi indepandansi iraboneka inkotanyi ni koko zazanye ubwigenge ariko ni umuhutu warwanaga n'umututsi ni abanyarwanda ibyo si indepandansi indepandansi yariho ahubwo inkotanyi zaje gushyira mu bikorwa ariko si zo zaburwaniye bwari buriho buherezwa nabi ngiryo ikosa buherezwa nabi icyo gituma babiri kibanganye na, na, na, na, na parumehutu parumehutu ijya gukeza mu bufaransa n'ubu baracyari kumwe ntibari kumwe n'umubirigi ayo mateka se barabizi inkotanyi zakoze icyo ukuri ariko arwana n'umuhutu indepandasi iriho ahubwo aza kurwana n'uwayikoreshaga nabi itariye ihari inkotanyi waza kuyikoresha neza ariko si ikenewe ariko none bavuze ngo indepandansi yazanywe no no no no n'inkotanyi no zasanze indepandansi iriho yaherejwe nabi bagiye se muri loni gusenya inkotanyi ko iyo indepanda zitanzwe barasinya ko barwanye se bakoresheje gusinya hamwe n'umuhutu ntibyapfiriye arusha ariko birababaje cyane kumva amateka ukuntu bayavuga mbese uko abapasitoro n'abapadiri batoba biriya niko n'indepandansi nayo iriho itobwa n'uyu munsi ni ngayo mateka y'u rwanda icyo kibazo rero n'ubu kiracyariho kuko babandi bayakiriye nabi n'ubu bariho inkotanyi zashaka gutunganya iyo ndepandanse abo ngabo ntibashaka kwitunganywa kandi bombi si beneyo ubyumve rutagwa baramwishe nabe abafatanyije nawe iki kibazo kayibanda yarayijije umubiri ujya adahari wa wundi wayirwanyaga wayakiriye mu mafuti yarayijije imyaka myinshi habyarimana arayizihiza none ikibabaje ni ukubona inkotanyi nazo ziyizihiza ntizizihiza umunsi wazo mubona kuri ubu abanyarwanda ari ngombwa kubizihiza indepandanse cyangwa se ubwigenge hakwiriye kwizihiza umunsi umwe w'inkotanyi zaje indepandanse iriho si iyazo ariko baje kugira ngo ijye mu buryo bwiza noneho bose bazi none kandi bakizihiza umunsi mubi umunsi indepandanse yaherejwe mu maho mu mafuti ni ishyano ese kuki bawizihiza kuko bazi ko indepandanse yariho ikoreshwa nabi bawizihiriza kuko bazi ko waba atari indepandanse none zo uzizihiza iminsi ibiri byashoboka ntiberure bizihiza umwe cyangwa se basobanurira abantu impamvu bizihiza iminsi ibiri ariko abantu babikora muri bazi ibyo bakora ibyo ari byo abantu umunsi wa inkotanyi ni mwiza waje gushyira icyariho icyariho batarwaniye kugishyira iburyo aho ngaho inkotanyi zikaba zikwiriye gushimwa ariko ntizihe indepandanse kandi bo bari mu kuri igituma batiye indepandanse ni kuko bakizihiza n'uyu munsi bivuze rero ko u rwanda rutigeze rwigenga nkurikije uburyo mu binsobanurira rwarigenza ariko muke mu mafuti none se hari umubiri warutegekaga ariko ari urw'umuhutu imbaga y'inyabutatu itarimo ariko rwarigenza ariko mu mafuti si rwo rwakoze jenoside si iyo ndepandanse iriho u rwanda ari urwabo nta wundi barusangiye reka kutavuga ibintu mu kuri indepandansi yabayeho ariko yo gukora ishyano uba ukwiriye kuvuga byose twaherejwe hanze se nande si bo none ukavuga ngo ntibari bafite indepandansi baricaga bagakiza bagera ubwo bakora jenoside mu mafuti kuko bayiherejwe mu mafuti warose nabi bukira burinda bucya inkotanyi ngo zishimirwa zaje kugira ngo icyo kintu kitari icyabo gikorwe mu buryo nyabwo kandi babigezeho maze ntibavuge ibintu ngo babisobanure kuri wowe wumva hakirimo icyuho kuba batabisobanura
kibi nibyo nakubwiraga ko ikibazo kiracyariho kuko icyo kintu ntigisobanurwa harimo kugoreka amateka
nabi ntibayagoreka barayica ahubwo ntibayagoreka barayica kuko abana bazasanga iminsi ibiri bazamenya se impamvu ubuse bwo babijyemo bazi impamvu amateka yarapfuye byararangiye umuco warapfuye byararangiye murakoze cyane nuko sha
arakoze cyane mugenzi wacu eric bagiriwe ubusa ishyirahamwe fokode rimwe mu mashyirahamwe aharanira agateka kazina muntu mu burundi rirasaba leta guhagarika ikibazo cy'ubucuruzi bw'abana b'abakobwa rigasaba ababikora gufatirwa ibihano mu kiganiro na mugenzi wacu edi gwema umuyobozi wa fokode pacifique nahazwe avuga ko icegeranyo basohoye cyerekana ko abarundikazi amajana abiri na mirongo ibiri na batanu bagurishijwe mu bihugu bya oman na saudiya arabite saudite Ara- murantunga arabi saudite mu kwezi kwa gatandatu konyene bindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu edi rwema mu burundi ni ikibazo gikomeye cyane Eh, icyo navuga ni uko si ubwa mbere bino bintu bibayeho mu burundi gushika nko mu bihumbi bibiri na cumi na kane hari icyegeranyo cyerekana ko hariho abarundi bashika ijana na mirongo irindwi bari baragurishijwe ku myaka ariko ku myaka myinshi ubu niho bubaye ubwa mbere bishobora kuba abantu bakagurishwa ari benshi cyane mu mwanya umwe ahantu baha akariro gatoya nko ku mace- ku- ku byo twebwe twakoze ko eh, twaracunze nko ku kibuga cy'indege cya bujumbura kuva itariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu gushyira itariki cumi n'indwi ni ukuvuga mu ndwi zibiri gusa eh, twaronse abakobwa amajana abiri na mirongo ibiri na batanu b'abarundikazi eh, barungitswe muri arabiya sawudite eh, na omani kandi tukabona bagenda baherekejwe na bamwe mu baso- mu ma- mu bariko barafatwa muri kino gihe babaherekeza bakinjira kuri aeroporo bakabasikana hariya ku ndege nyene ku buryo biboneka ko ari ibintu byari bishyigikiwe n'inzego z'igihugu mu bwa mbere ibintu nk'ibyo bibaye mu burundi mu ndwi z'ibiri kugurisha abantu amajana abiri na mirongo ine na batanu ibintu bimaze umwaka urenga ni ukuvuga ko ubu dufise ibihumbi n'ibihumbi by'abarundikazi bagiye baragurishwa muri ino minsi ni ibintu rero biteye ubwoba aho usanga umushikiranganji eh, w'amagara y'abantu yarandikiye ibitaro kanaka akabisaba wenyene ko byokora ibipimo byo kwa muganga kuri abo bakobwa bariko baragurishwa ni ibintu bwa- byabaye urudandazwa rw'igihugu bihinduka urudandazwa rw'abategetsi b'uburundi ese bwana ni nini hazwe ibi uvuga mu bifitiye ibimenyetso ibyo byose tubifitiye ibyemezo nk'aho tuvuze eh, nk'uyu mushikiranganji yandika dufise neza ikete ryiwe turarifise umushikiranganji wenyine yanditse ikese yandikiye ibitaro byitwa kira hospital Em, u- nk'ayo masosiyete yose ugiye kuyaraba usanga mu kigo cya leta cyitwa api cyandika amasosiyete usanga ayo masosiyete yaranditswe naho muri leta ho bivugiye ngo ni amasosiyete atemewe n'amategeko si umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu yemera amasosiyete bemerewe muri api ntibari kujya kwemererwa mu bushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu ibyo bintu byose turafise neza ibyemezo byabyo Eh, twarakiriye nk'abantu mu miryango imwe imwe batewe ubwoba kubera ko abakobwa babo bari banse kuja ku marisite nko mu- nko mu cyankuzo ibyo ari byo byose hari ah, bimwe mu byo mwifuza ko byahinduka ndetse hari n'imyanzuro mwatanze ah, muri iyo raporo yanyu nk'imwe mu myanzuro mikuru mikuru mwifuza ko yashyirwa mu bikorwa ni nk'iyihe bwana ni nini hazwe ibintu bitatu byihuta muri kano kanya icya mbere ni uko abategetsi bafata ingingo zo guhagarika urwo rudandazwa burundu ku gihugu cyose kandi bagavuga ijambo leta ikavuga ntigume mu gacerere bagakwira mu gihugu cyose babwira abarundi iki- ico kibazo ni nari kibi n'amagorwa abari muri omani na arabiya sawudite barimwo muri kino kiringo ingingo ya kabiri yihuta ubunyene ni uko hategurwa ingene abakobwa bari mu ngorane muri omani na arabiya sawudite botahanwa mu burundi igihugu cya tanzania cyaramaze kubitangura bariko barabatahana uburundi nimba buta- bubuze n'uburyo bushobora gufatanya n'ibindi bihugu biriko birabatahana cyane bagasaba eh, inzego mpuzamakungu zibikora ko bakabafasha kubatahana twe dufise amajwi menshi y'abakobwa bariko baraturira muri omani barira basaba yuko twoja kubakurayo tukabatahana ariko foko dufise uburyo bukeyi cyane hari umukobwa umwe twashoboye gutahana muri muri ino ndwi nyene turimwo ariko si ntitwoshobora kubikora kuri abo bakobwa bose nuko duteza kuronka leta yo nyene ikiyangaza kugira ngo abakobwa bashobore gutaha ingingo ya gatatu ihambaye ni uko habaho itohoza kugira ngo abantu bose bakoze ivyo bintu babihanigwe bimenyekane urugero biriko hanyuma babikoze baheze bahanwe ivyo ni ibintu bikomeye cyane ubundi rero turasaba yuko no muri oni bikora ko bahagira amatohoza kuri ivyo bintu tugasaba kandi ko amashyirahamwe n'amaradiyo bariko barabikora ko ko boshigikirwa kuko ni intambwe ntoyi tugeze ko uyu munsi ni ukubera uruhara rw'amaradiyo nyine babishyize ahabona hamwe n'amashyirahamwe yigenga nka fokode twatanguye kubikorako bwana pacifique ni niyo ntahazwe perezida w'ishyirahamwe ritegamiye kuri leta fokode turagushimiye cyane kano kanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika nanjye ndabakengurukiye rwose urakoze edi tubibutse ko mu kwezi kwa gatandatu abantu batatu harimo abanyakenya babiri n'umurundi umwe bahagaritswe n'igipolisi cy'u Burundi ku rudandazwa rw'abana b'abigeme abo bigeme bane bagira abaja- bari bagira bajanwe mu gihugu cya arabi saudite icyo gihe umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye yamenyesheje ko abo bana bafatanywe za karangamuntu za magendu ziriko imyaka itandukanye n'imyaka y'ukuri bari bafise
kuba twumva tariki cumi n'eshatu y'ukwezi kwa karindwi imyaka makumyabiri izaba yuzuye ijwi ry'amerika ritangaza ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byaryo byagaruriye abantu icyizere cyo kumva radiyo nyuma y'amaradiyo yahembereye ubwicanyi mu rwanda no mu burundi abanyarwanda n'abarundi bakurikiye ibiganiro by'amerika babonye ko radiyo yabafasha kwiyubaka kwizerana no gusana imitima
radiyo ijwi ry'amerika yabaye umudatenguha ihuza imiryango y'abanyarwanda n'abarundi yari yaratatanye naho si akarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka makumyabiri ishize ese imyaka makumyabiri itaha izazana iki mu kiganiro muri isanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya amakuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi
aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'ijwi ry'amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana
radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru arabandanya fadeke bamvugira imyumvira yarajejwe politike n'imigenderanire mu runani senarede rutavuga rumwe na leta y'u Burundi yatanze imihoho muri ayo mabanga akavuga ko yabigize ku mvo zimuvuye ko yaganiriye na mugenzi wacu fadeke nkundikije
ni ukuvuga ko aho nari bwa mbere nari nserukiye umugambi wese abanyafurodebu icyo ni icya mbere icya kabiri umugambi wese abanyafurodebu bari bawuhaye ikibanza cyawo ni ukuvuga baravuga bati inzira nashinga ayo mabanga ajyanye na politiki n'imigenderanire n'abandi izindi nguvu z'uburundi hanyuma bwa gatatu ni uko nariyo nk'icegera uwahoze ari icegera cy'umukuru w'igihugu muri icyo gihe rero jewe icyo nasezeye nsezereyemwo ni uko ayo mabanga yo gushingiza politike n'imigenderanire n'abandi barundi nashimye kuba ndabihagaritse ndasigurira n'umugambi wanjye yuko burundu undi muntu asubira muri ayo mabanga ku mvo by'iwanje murashaka ko ducira ku mayanya mukatubwira imvo nyamukuru zavuye kuri iyo ngingo n'izihe oya ni iby'iwanje gusa iyo ngingo ku bwanyu izogira ingaruka nk'i eh, ku muhari senarede muri iki gihe cyane cyane hiteguriwe iyindi nshuro y'ibiganiro izohuza abarundi nibaza ko ntacyo bitwaye kubera ko nagumyemo ntawe naroye ngumamwo nk'uwahoze yashima abanga muri kiriya gihugu nta kibazo iyo ngingo muyifashe hari haheze amezi makeyi uburongozi bw'ubwo runani buhindutse hari isano bifitanye namba iyo ngingo muyifashe ariko hariho ne- n'abandi batari bake bariko barava muri urwo runani hariho umushirantahe Rajab Hussein yasezeye nawe nyene yahora muri urwo runani hari ingorane eka hoba hari uruhagarara mu runani Senareda Eh, mu bisanzwe bamaze kugenda banditse eh, biboneka ni umushinga ntawe usenera byabo hariho n'uwitwa Fionda Ishimiye arongoye umuganga wese Novi abo nabo barasiguye imvo zabo zitumye bakinjira muri urwo runani nabyo ibibazo bibariza genda ko ndavuga iby'iwanje ivyo ntibishobora gutera amakenga abantu bose bari bafite akizero kuri urwo runani ndabizi sinzi ingene babifata kuko sindagira sondage mu gifaransa ngo mbaze ingene babibona E, umugambi wanyu ni uyuhe umugambi wanje umugambi wanje umugambi urumva menya ko kuja muri sinarede navyo mva mu magambo yose abanyafodebu umugambi wacu no kubandanya turakomeza umugambi turakomeza no gorunani mwashikirije umugambwe wanyu ko muvuye muri ayo mabanga umugambwe hari ico urabivuga ko woba umaze kugena uwundi mutegetsi wasubiye oya oya mugambwe kugira ngo bagene uwundi bica mu nzego eh, uwo nta wundi muntu baragena ariko umukuru w'umugambi yarafite ibiganiro n'abarongoye sinarede kugira ngo bavugane ico kibazo hari inama ikomeye yarangiye mu hari senarede nyene eh, urunani senarede yarangiye uyu munsi iyi nama yara- yarimaze nk'indwi yose iyo nama mwaragiyemo niyo nari ukuri kwamye murashaka kutubwira amajambo make ikintu capfundikiwe mu majambo make yari inama ahanini iraba eh, ibintu bibiri yari inyigisho yatunganijwe n'ishyirahamwe ryitwa hd mu cyongereza humanitarian dialogue eh, dialogue humanitaire hanyuma abo bantu baraje kutwigisha na cyane cyane ibyerekeye eh, leadership transformationnel ni ukuvuga uburongozi baba bujejwe guhindura uko ibintu biri hanyuma eh, bakaca baza baraha umwanya eh, ubwo runani sinarebe icyo turavugana ibyo bibazo by'iwacu ahanini byapfunditswe ni uko eh, twa- twiyemeje kandi ko tuzogenda mu biganiro kuko kawe n'akanya keza ko kuvugana ibijyanye n'ibiganiro eh, turiko turajamwo ni ukuvuga rwari wari umwanya mwiza wo kubitegura eh, kugira ngo eh, abantu banahana ibyiyumviro hanyuma nihagera tugende abantu bavuga ururimi rumwe Frederic Bamvugi nyumvira mwahora mushinzwe amabanga eh, mu runani eh, Senarede urunani ruhanira eh, iyubahirizwa ry'amasezerano y'Arusha na demokrasi Eh, amabanga mwari mujejwe akaba yari amabanga ya politike n'imigenderanire murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye murakoze cyane no kumva tutubaza
mbere yuko dusozera ibiganiro byo kuri uno mugoroba reka tuba bibutse incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi uno munsi wa gatanu abantu bashika kuri batandatu bahitanywe n'igitero cakozwe mu muduga imiduga ibiri yunguruza abantu muri kenya hafi y'umupaka na somaliya umukuru w'igipolisi joseph bionet avuga ko igipolisi cashitse aho ico gitero cakorewe ahasanga abantu batandatu barashwe bionete yavuze kandi ko ibikorwa byo guhiga abakoze iryo terabwoba byatanguye abasivile bane n'abajejwe gucungira umutekano babiri nibo bakekwa kuba bahitanywe n'ico gitero kandi abandi babiri bakome- bahakomerekeye ishyirahamwe mpuzamakungu onu ritangaza ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bateshejwe ingo zabo mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria aho abagwanyi ba boko haram batikije inganda bara- ba- bageramiwe n'ibibazo bikomeye byo gufungura nabi kuba haheze igihe habonetse agahengwe muri ako karere biriko birafasha abagira neza gushobora kuhashika kugira bagerageze gufasha abo ba- banyagihugu ba nigeria ba- bugarijwe n'ibibazo by'inzara akarere katari gato k'intara ya borno mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria kari icibare ca boko haram aho atabagira neza bashobora kuhatumbera inyuma y'aho uwo mugwi wa boko haram ufashe ubutaka butari buto bw'ako karere mu bihumbi bibiri na cumi na kane umuvugizi w'ibiro bijejwe gukora gukoranya imfashanyo mu shirahamwe mpuzamakungu onu yavuze ko abakozi babo b- b'iryo shirahamwe bashitse muri ako karere basanga abantu babayeho mu buryo buteye agahinda hati kandi abantu barenga igice c'umuriyoni barakeneye imfashanyo z'imfungurwa mu maguru masha kuri uno munsi wa gatanu kandi abantu ibihumbi n'ibihumbi bari buzuye mu mayira y'igisagara cya hong kong mu myiyerekano mu gihe wari umunsi wo kwibuka imyaka cumi n'icyenda icyo gisagara gikuwe ku ntwaro y'abongereza kigashigwa ku buyobozi bwa leta y'ubushinwa naho hari abategetsi batari bake n'abanyagihugu bagera ku gihumbi bari bitavye ivyo birori byo kuduza ibendera ry'igihugu c'ubushinwa ahitwa golden Bahuni- bahunia square ikindi gitigiri c'abanyagihugu eh, ca- cari citavye imyiyerekano yari yahamagawe yo kwiyamiriza uwo munsi bavuga ko uwatumye hong kong itaronka ubwigenge aha ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twateguriye kuri uno mugoroba mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma mugire wikende nziza mwese murakoze
This program has come to you from the Voice of America, Washington.